turashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe intambara y'umurwi wa hamas wo muri palestina na israel irabandanya amerika na israel basaba makungu kwiyamiriza no gukumira ivomo ho murwi wa hamas Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was.
muri maka- muri make aha umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu avuga yuko umurwi wa hamas atawutaniye n'uwiyitirira idini rya kisilamu icc kandi hamas kubwiwe ibwirizwa gutuzwa nka kurya ku- abarwanyi biyitirira idini rya isilamu bo muri icc batujijwe yagize ati nta gihugu na kimwe gikwiye gushigikira hamas abayishigikira bakwiriye ibihano
Israel has the right, indeed the obligation, to defend itself and to ensure that this never happens again.
aha naho umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken avuga ko israel ifise uburenganzira bwo kwigwanako igategerezwa kwivuna umwansi no gukora ibishoboka vyose kugira ngo ivyabaye bibe kirazira ntibizosubire turaba bafitiye iyo nkuru irambuye muri ano makuru muri gabo muri make umutambukanyi wa ali bongo aherutse gukomborwa ku butegetsi bw'ico gihugu yatawe muri yompi ido n'ido ni mukanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahikaze nshuti bakunze b'ijwi rya amerika reka amakuru yacu tuyahere kuri ya gabon ari nce ku masonga tugitangura sylvia bongo odimba valentin umutambukanyi wa ali Ob- Ob- bongo odimba yahoze ari perezida wa gabon yatawe mu mvuto umwunganira mu vy'amategeko yatangaje ino nkuru no musi kwa kane fidel niyongabo atubwira ibindi kuri ino nkuru Francois Zimeray, umufaransa yunganira Sylvia Bongo Ondimba Valentin yaremije iyo nkuru igihe itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryamubaza ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu ku vyerekeye ipfungwa ry'uwaburanira yavuze ko ipfungwa riteye kubiri n'amategeko hisunzwe amakuru atangazwa n'ibinyamakuru muri Gabon Sylvia Bongo Ondimba Valentin yajanywe mu ibohero rikuru ryo ku mugwa mukuru Libreville mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu Sylvia Bongo Ondimba Valentin ku itariki mirongo ibiri n'umunani y'ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka yagirijwe kunyonora amafaranga ya leta yari yafungiwe imuhira iwe ku mugwa mukuru Libreville kuva abasirikare bakoze kudeta yakuye ku butegetsi umugabo wiwe ku itariki mirongo itatu y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abasirikare bakoze kudeta bagirije abakorana na Ali Bongo Ondimba ko bivye amatora yabaye muri Gabon ku itariki mirongo ibiri na zitandatu y'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu biketse ko umutambukanyi wiwe Sylvia Bongo Ondimba Valentin yabigizemwo uruhara cyane kubera amagara y'umugabo wiwe atari ameze neza yaragize ibibazo bikomeye vyo mu bwonko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuva ico gihe umutambukanyi wiwe n'umuhungu wiwe Nureddin Bongo Valentin nibo mu by'ukuri batwara igihugu bakaba bahaboneye akaryo ko kunyuruza bikomeye amafaranga ya leta. Nureddin Bongo ari mu munyororo kuva ku munsi wa mbere wa kudeta yagirijwe ruswa no kunyuruza amafaranga y'igihugu.
aho intambara ya israel n'umurwa wa hamas bo muri palestina ubu naho muri israel abamaze kuyiguramo barenga igihumbi n'amajana abiri ni mu gihe muri gaza barenze igihumbi n'amajana atatu na mirongo itanu umushikiranganji ajeje imigenderanire ya leta zunze ubumwe za amerika n'ayandi makungu anthony blinken n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu basabye ibihugu vyo ku isi kwiyamiriza vyivuye inyuma ibitero vya hamas ibindi kuri ino nkuru mugenzi wacu fidel niyongabo Mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa Israel Tel Aviv, Netanyahu yashimiye Blinken kuba yaje muri Israel mu gihe iri mu bibazo bikomeye hamwe no kuba Amerika ibandanya gushigikira igihugu ciwe. Yavuze ku bitero vy'umugwi Hamas vyahitanye abanya-Israel barenga igihumbi. Netanyahu yavuze ku mabi yakozwe n'umugwi Hamas harimo guturira abantu ari bazima, kubaca imitwe, kunyuruza abana, gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu, no kwerekana akamwemwe mu bubisha nk'ubwo yatangaje ko perezida wa amerika joe biden yavugishije ukuri kugaragara ko ivy'umugwi amaso wakoze ari ubunyamaswa butagira uko buvugwa netanyahu avuga ati Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, umugwi hamas umeze nk'umugwi isis nk'uko isis watujijwe na hamas uzotuzwa byongeye hamas ikwiye gufatwa nk'uko isis yafashwe ukwiye gukugwa mu makungu nta mutegetsi n'umwe akwiye gukorana nawo nta gihugu na kimwe gikwiye kuwuha indaro ibihugu navyo bizohirahira bikawuha indaro bizohanwa umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken yashitse muri israel mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yatangaje ko yaje muri ico gihugu muri iki gihe gihambaye cane nk'umuyahudi kandi nk'umuvyeyi blinken yavuze ati Israel has the right, indeed the obligation, israel irafise uburenganzira ndetse itegerezwa kwivuna umwansi no gukora ibishobotse vyose kugira ngo ivyabaye ntibizopfe bisubiye kuba ibihugu vyacu bigendera kuri demokarasi biritandukanya n'abakora iterabwoba mu kugendera ku mategeko n'ubuntu blinken yatangaje ko ibitero vy'umugwi hamas biriko bigira ingaruka mu makungu yose yavuze ko mu vyabaye muri israel abantu bava mu bihugu mirongo itatu na bitandatu bitandukanye vyo kw'isi bishwe canke irengero ryabo ritazwi inyuma y'ibitero bigayitse vy'umugwi hamas yatangaje ko atantara n'imwe kw'isi ubwicanyi bwa hamas butagizeko ingaruka fidele urakoze tukivuga ku vy'intambara ya hamas na israel igihugu ca misiri caciriye inzira imfashanyo zija mu ntara ya gaza ni imfashanyo ziriko zica muri sinayi ejo ni mukankusi nivyo aje kutubwira icyambu cya rafa hagati ya sinayi na gaza kiracyafunguye minisitiri w'ububanyi n'amahanga yabivuze mu itangazo yongeyeho ko misiri yasabye isirayeli kwirinda kwibasira abanyepalestina bari imbere muri icyo gice cyambukiranya umupaka nyuma y'igitero cyakomye mu nkokora ibikorwa byabo bisanzwe isirayeli mu gutera amabombe no kubuza ibiribwa lisansi n'ibindi byangombwa byose kwinjira mu ntara ya gaza byahangayikishije misiri isangiye urubibi n'amajyepfo ya palestina misiri inagenzura irembo rigari rinyuramo miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu z'abatuye intara ya gaza kubiyandikisha kugira ngo banyure irafa mu buryo bucunzwe cyane ubu byarahagaze kuva israel iteye ibisasu bya bombe muri palestina mu ntangiriro z'iki cyumweru misiri kandi umuhuza w'ibanze hagati ya israel n'abanyepalestina muri ibi bihe bikomeye mu ntara ya gaza yavuze ko irimo kugerageza korohereza imfashanyo y'ingoboka ariko ko kuba ibintu byarazambye imbere mu ntara ya gaza byakomye mu nkokora uwo mugambi israel irimo kwihimura ku bitero by'umutwe wa hamasi wagabye ku butaka bwayo bikica abantu kuri uyu wa kane yavuze ko nta gahenge ku bikorwa by'ubutabazi butange mu ntara ya gaza kuzageza abantu bayo bose bagizwe ingwate barekuwe
barakoze ku bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika duhereye mu burundi ishirahamwe mpuzamakungu onu ryongeye ikiringo intumwa y'iryo ryaryo mu vyerekeye agateka ka zina muntu muri ico gihugu iyo ntumwa yari imaze iminsi yiyamirizwa n'amashirahamwe atandukanye ari mu gihugu c'uburundi onu yoyo isanga ico gisata kirimwo ihonyangwa ryo kurabira hafi ibindi kwino nkuru na pierre claver niyo nkuru uwari mu matora y'inama nkuru ijejwe agateka ka zina muntu mw'ishirahamwe mpuzamakungu oni i geneve yabwiye ijwi ry'amerika ko igikorwa co kongereza ikiringo c'intumwa ya oni mu burundi leta yateye impari nyinshi ico kiringo ca fortune gaeta zongo w'umunyaburukina faso congerejwe umwaka umwe mu bihugu mirongo ine n'indwi vyagize uruhara muri ayo matora inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kane ibihugu mirongo ibiri vyashigikiye ko ico kiringo congerezwa cumi muri ivyo biraciyamiriza nayo cumi n'indwi ntaco vyashimye kubivuga ko igisata kijejwe agateka kazina muntu ca oni kibona ko iyo ntumwa igifise akazi kenshi ko guherekeza uburundi gushika kuyubahirizwa nyazina ry'agateka kazina muntu iyi ngingo yafashwe yari imaze iminsi yifuzwa cyane n'amashyirahamwe atandukanye akorera mu burundi harimwo na mpuzamakungu nka human rights watch y'abanyamerika n'ayandi armel niyongere atwara akati burundi rimwe muri ayo asigura ko ari intsinzi y'urugamba bari bamazemwo igihe kuri mikoro y'ijwi ry'amerika niyongere yashikirije ko iyo ico kirengo kitongerezwa ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu yobandanirije mu kanywa babo atawusemerera kugira ubwo bwicanyi buriko buraba kugira aya mabi ariko aribonekeza mu burundi ntaguma anyegejwe amakungu amenye ivyerekeye agateka kazina muntu uko vyifashe mu burundi kuko mu burundi eh, habandanye hibonekeza ihungabanya gatoya muntu ukudahana aho abo bantu bose bakora ibyaha eh, by'ubwicanyi ibyaha byo kunyuruza abantu ibyaha byo gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu baguma badakorwa ko ikindi usaba ni uko bakamuha uburenganzira bwo kugenda kugendera uburundi ariko ku rundi ruhande n'umubabaro mwinshi ku mashirahamwe arenga mirongo ine akorera ku butaka bw'uburundi aya yaheruka kwandikira oni yiyamiriza iyo ntumwa gerard hakizimana atwara forikone f ku izina rya bagenzi we yabwiye ijwi ry'amerika ko iyo ntumwa ataco imariye uburundi kiretse gucafuza ico gihugu kuko ataco yigeze akora kandi ata raporo nyakuri yigeze asohora kiretse ko yahaye amatwi bansumira inda atifuza ko agateka kazina muntu gatsimbatara mu gihugu turemeza ko agateka kazina muntu kifashe neza kiretse ko uh, ari muri politiki yo guhiga akazi eh, no kwerekana ko ibintu bitagenda hari abamaze gukurwa mu mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsinda atadatekazi n'umuntu biguma bikorwa kandi bikomeye iyo ngingo y'ishami mpuzamakungu oni ije inyuma y'aho uburundi butorewe mu bihugu bigize inama nkuru y'agatekakazi na muntu yamara iyo ngingo yafashwe ico gihugu kitaratangura kuja mu matora fortune gaeta zongo yiyemeje kubandanya akurikirana gufi bibera mu burundi yongeye gusaba ko icyo gihugu comuha uburenganzira bwo kwishikira ku rubuga ni mu gihe kuva agenwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe atarapfa hanyujeyo ikirenge n'ubu amahirwe yo kwemererwa kujayo si menshi kuko uburundi bwamye bwiyamiriza iyo ntumwa ya onu co kimwe no mugwi w'amatohoza yasubiriye umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu ambasaderi arubere nshingiro ntiyashimye ko twitaba ariko yabwiye bagenzi bacu bakorera bujumbura ko iyo ngingo ari iya politike kandi ko ataburemera ifise kuko abayitoye ari bo bake ugereranije n'abayihakanye kongera ko abataco bayivuze ko shingiro yongeye ati inama ijejwe umutekano ya oni irasubiye kwerekana ko itigeze isohoka mu mutamana w'itembagazwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho uburundi bwaburizamwo umugambi mubi w'abashigikirana n'iyo nama ya oni muri izo ngingo kubw'userukira uburundi geneve mu busuwise ambasaderi elisa nkirabirori iyo ntumwa ikorana n'abansi b'igihugu aserukira uburundi buratekanye n'amahoro turi ku kivi c'iterambere co kurwanya ubukene ni bande bamuja mu matwi ko womenga ashaka ko umugambwe snedfdd uva ku butegetsi ashaka kuhashira ndi raba namwe asigaye avugira umugambwe umwe utavuga rumwe na leta senel mu gihe hari imigambwe irenga mirongo ine mu burundi intumwa idasanzwe ya oni mu vyerekeye agateka kazi na muntu ifise inshingano zo kuba ijisho rya oni mu burundi muri ico gisata gufasha inzego za leta kubahiriza agateka kazi na muntu kwakira ibirego n'inkuru zerekeye ico gisata nk'abahohotewe n'ababorejwe igufa guhanura leta gushira umukono no kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu no guhanura abigenga bo mu mashirahamwe yigenga no mu bw'igihugu kugira ngo banoganze iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu oni yemeye kandi kongera uburyo bukoreshwa n'iyo ntumwa kugira ngo arangure neza akazi kiwe pierre clave niyo nkuru ku bw'ijwi ry'amerika
yabaye igisubizo cyacu ijwi rya amerika tuyabandanirize mu yavugwa ku rwanda umugambwe ishema utavuga rumwe na leta y'ico gihugu ukaba ukorera mu buhungiro watangaje ko wirukanye thomas nahimana yawushinze mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na madamu nadine kasinge wo muri uwo mugambwe atangura amubaza icatumye birukana nahimana mu by'ukuri thomas nahimana yari amaze igihe atakiri mu mirimo ye ku bijyanye n'ubuyobozi bw'ishyaka ishema ry'u rwanda kuko hashize imyaka irenga itanu ishyaka ishema ry'u rwanda rihinduye umuyobozi mukuru ariwe ngewe rihindura na n'izindi nzego zirimo komite nyobozi na komite nshingwabikorwa nka padiri nahimana yari ari mu rwego rw'abajyanama bakuru kuva kuva muri mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ntabwo rero yari akibarirwa mu nzego zishingwabikorwa cyangwa mu nzego zindi nko kuyobora ishyaka n'ibindi ni iki kintu nyirizina cyatumye mufata icyemezo cyo kumuhagarika mu ishyaka no kumubuza kongera kuvugira ishyaka ishema ry'u rwanda muri make niwe wihagaritse kubera ko niba kuba yadeside kuzajya kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu rwanda w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kandi ishyaka ryaratoye umukandida ni ukuvuga ko ryaremeje umukandida wawe ni ukuvuga ko we atakiri muri iryo shyaka ko we yadesize wenda kuba umukandida rukumbi umukandida wenyine cyangwa se ko wenda afite irindi shyaka ahagarariye ariko byari byari ni inshingano z'ishyaka kuba twatanga umucyo ku banyarwanda tukababwira ko umukandida w'ishyaka ishema ari wo badesize muri kongere yabo ko nta wundi mukandida uhari ubwo rero wenda ni padiri nahimana mu gice cye cyo kugira ngo asobanurire abanyarwanda ibindi twebwe tutari tutariho turivuye gusobanura madamu nadine kansinge hari umunyarwanda wanditse hano kuri facebook yacu avuga ati uwo abo bantu bo mu ishyaka ishema ry'u rwanda barwanira ubukandida ku mwanya wa perezida mu rwanda bataranemerwa kuhakorera ibyo byo bibamariye iki wamusubiza iki ntabwo ari ukurwanira ubukandida dufite ishyaka dufite sitiritire y'ishyaka dufite imikorere ni ngombwa ko mu mikorere yacu haba umucyo kuba ishyaka amashyaka yose yisuganya akaba atanga nta shyaka na rimwe ritagomba kujya mu matora ishyaka ntiwagira ishyaka muri demokarasi isanzwe ubwo kutazajya mu matora niyo habaye amatora rero ishyaka rigomba kwerekana icyo rizakora o ryisuganya n'andi mashyaka bagatanga umukandida rukumbi ifatanyije n'andi mashyaka babyumvikanyeho cyangwa se rikaba ritanga umukandida wa ni muri iyo porosesisi kuba rero tutarajya mu rwanda tutaremezwa ibyo byo ntabwo ari ikibazo ntabwo ntabwo nibaza ko ari ikintu cyagombye kubuza amashyaka gukora ibyo byagombye gukora ntabwo mu rwanda ikibazo dufite ni uko habura esipase politike hatari ubwigenge hatari hatari uburyo bwo gukora ariko ibyo ntabwo bibuza abanyarwanda gukomeza kwegizerisesa duruwa zabo zo ku zo kuba bakora egisesi politike bagaharanira inyungu zabo bibumbiye mu mashyaka kuko ni ikintu kigomba guhoraho mu banyarwanda guharanira inyungu z'abanyarwanda kuba ugiye kuyobora iri shyaka rimeze nk'aho ryacitsemo kabiri uzakora ute kugira ngo abayoboke banahimana ushobore kubahumuriza mushobore kubungabunga ubusugire bw'ishyaka ryanyu muzakora namute ntabwo ntabwo ishyaka ryacitsemo kabiri kuko bayoboke basanzwe bariyarojisire mu ishyaka ishema abayoboke basanzwe bakurikira ibibera mu ishyaka ishema ry'u rwanda bazi ko hashize imyaka itanu ibintu bisa n'ibimeze gutyo uyu nahimana thomas mwirukanye yiyita perezida wa leta ivuga ko ikorera mu buhungiro azakomeza yiyobore cyangwa ntazakomeza kuyiyobora icyo ni ikibazo nyine mu bimwe byatumye dushaka gutangirisha iri tangazo ni ugukura ku ruhande rwacu ni ugukura abantu mu rujijo byumvikane ko niba ari leta y'u rwanda ikorera mu buhungiro ntabwo leta y'u rwanda ikorera mu buhungiro niba ari leta koko yagombye kujya mu matora gutanga umukandida kuko twebwe nk'abantu bashaka ibintu binyuze mu nzira y'amahoro twumva ko guverinoma y'u rwanda iri mu gihugu yafungura urubuga rwa politike noneho abantu bagatanga amakandidatire yabo kandi iyo guverinoma kuko ariyo iriho ifite mu nshingano zayo gutegura ayo mategeko niyo nyine izategura nako ayo matora niyo izategura ayo matora nadine kanshinge umuyobozi w'ishyaka ishema ry'u rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye murakoze cyane ijwi ry'amerika tubandaniriza ku biganiro bungabunga ubuzima na mugenzi wacu eugene mukankusi ibiza bishobora kuba umwanya uwo ari wo wose nta nteguza inkubi z'imiyaga imyuzure ndetse n'imitingito n'ibiza kamere akenshi bitera bidateguje bishobora guteza impagarara bishobora kuba habanje integuza nto cyane cyangwa nta nayo kandi bigateza ibikomere ku bantu bikanabangamira urwego rw'ubuvuzi rusange ndetse bikangiza ibikorwa remezo ku buryo bukomeye bikagorana gutanga ubuvuzi bukenewe buri mwaka abantu babarirwa muri za miliyoni bagirwaho ingaruka n'ibiza karemano ndetse n'ibikomotse ku bikorwa bya muntu hirya no hino ku isi nk'uko bitangazwa n'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe ubuvuzi inzobere zivuga ko ibiza bigira ingaruka zitaziguye ku buzima bw'abaturage bigateza ihungabana inyuma ku mubiri no mu marangamutima bikanateza indwara zikomeye
ubuvuzi mu gihe cy'ibiza ni urwego rwihariye rw'ubuvuzi ishami rya loni ryita ku buzima bisobanura ikiza nk'ibihe bikomeye birengeye cyane bisaba ubufasha buturutse hanze bitewe n'uko ubushobozi bw'ibitaro akarere cyangwa se ahantu hibasiwe buba bwabaye iyanga
ibiranga ubuvuzi bwo mu gihe cy'ibiza ni ibi ni ubuvuzi butita gusa ku buzima ibyo ni ukuri tugomba kwita ku barwayi ariko ubuvuzi butita ku mubiri inyuma gusa ahubwo bunita kuri sosiyete bitewe n'igikomere biba byateye sosiyete iyo habaye ikiza abakora muri serivisi z'ubuvuzi bwihutirwa akenshi nibo bahagera mbere harimo abashinzwe ubutabazi bwihuse n'abakozi bunganira abaganga
muri ibi biganiro haba buri gihe harimo guhana amakuru kugira ngo abakiriye umurwayi basobanukirwe cyane bishoboka icyabaye icyo twakoze hagati aho imiti twamuhaye mu gihe twamujyanaga mbese basobanukirwe uko ibintu byifashe ingano y'ibikorwa by'ubuvuzi mu gihe cy'ibiza igenwa n'impamvu zinyuranye zirimo n'imiterere y'urwego ikiza cyarimo ndetse n'aho cyabereye
ku biza biri mu rwego ruto tuzahita dutangiza gahunda y'ubutabazi bwihutirwa yo ku rwego rw'ibitaro mu rwego rwo kwita ku rujya n'uruza rwinshi rw'abagizweho ingaruka nabyo dukunze kwita gahunda yera ku biza biri mu rwego ruringaniye dukora icyo twita gahunda itukura cyangwa se gahunda ya novi mu rwego rwo kwita ku mubare munini w'abagizweho ingaruka ku rundi ruhande mu gihe habaye ikiza gikomeye nk'umutingito dukora icyo twita gahunda ya orsec bisobanuye gutegura gahunda yagutse y'ubutabazi abahanga bavuga ko guhuza neza abafatanyabikorwa ba mwamba ari ngombwa cyane kugira ngo ubuvuzi bwo mu gihe cy'ibiza bugerweho umutingito uheruka kwibasira maroke wagaragayemo uruhare rw'abashinzwe kurengera abaturage polisi y'igihugu jandarumori minisiteri y'ubuzima serivisi ishinzwe ubuvuzi bwihutirwa ndetse n'ibitaro bigari byegerewe ahibasiwe n'ikiza imyuzure yatsembye inyubako zose mu biturage byo mu bice bimwe bya libiya yasize yangije byinshi ndetse ishegesha igihugu siriya doneri umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubutabazi gusana ibyangiritse n'iterambere mu muryango w'ubutabazi international rescue committee aradusobanurira ibikwiye kuba bikubiye mu butabazi buboneye bwo mu gihe cy'ibiza n'uburyo ingorane zirimo nk'indwara ziterwa n'amazi mabi zakwirindwa
Are, uh, medical assistance, um, helping, making sure people are, are taken care of, uh, treating the, the sort of areas.
ibyibanze byihutirwa ni imfashanyo y'ubuvuzi gufasha no kugenzura abantu barimo kwita ku kuvura abarokotse byinshi mu bikorwa remezo by'ubuvuzi muri utwo turere nabyo ubwabyo byarangiritse ntibigifite imiti mu bubiko n'ibindi bikoresho rero hari ukugeza abaganga n'abaforomo kimwe n'abakozi ba minisiteri y'ubuzima mu karere kibasiwe kubona imiti ukahageza ibikoresho by'ubuvuzi ariko kandi n'ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze abaturage bakeneye abantu bakeneye ibikoresho byo mu gikoni uburingiti batakaje buri kimwe icyihutirwa rero ni ugufasha abarokotse no gufasha abanyaribiya gufasha abakeneye imfashanyo yihutirwa ariko hagiye gukenerwa imbaraga zagutse kurushaho mu gusana ibyangiritse nk'uko nabivuze dufite impungenge z'uko hashobora kwaduka korera n'izindi ndwara si amazi gusa ibikorwa remezo ubwabyo byarasenyutse ariko hari umwanda ukabije uturuka mu miyoboro itwara imyanda yangiritse uva mu bimoteri uva mu bimodoka kuri peteroli uva mu binyabiziga no kuri sitasiyo za lisansi byose byarangiritse rero amazi urwego abasha kubonekaho ntabwo asukuye rwose kandi birashyira abaturage mu byago ndetse ibyo byago bizakomeza kwiyongera uko igihe gishira ibikenewe byihutirwa ni ibigega by'amazi n'imiyoboro mishya y'amazi isukurwa ry'amazi ni ikintu turimo kwigaho hamwe n'abafatanyabikorwa tureba uko twafasha abategetsi ba libiya abanyalibiya mu gusukura amazi ku bijyanye n'ibikorwa remezo by'ahazaza ni gute twakwirinda ko ikintu nk'iki cyazongera kubaho ariko ikindi nanone ni uburyo bwo kwitega ingaruka z'ahazaza z'ihindagurika ry'ibihe ingaruka z'ahazaza z'ibihe bigoranye bituruka ku ihindagurika ry'ibihe
twashatse kumenya ibikoresho wakabaye utunze imuhira byagufasha gukemura ikibazo cy'ubuvuzi bwihutirwa ikindi ni iki wakora cyangwa se wahamagara nde ikiyongera kuri ibyo ubutabazi n'ubuvuzi bwihutirwa buri ku ruhe rwego aho utuye ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye iyabuja muri nigeria kuri iyi ngingo
ibikoresho mfite imuhira by'ubutabazi bwihutirwa mfite ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze mu gihe byaba bibaye ngombwa ko hakenerwa ubuvuzi kandi mu gihe hakozwe icyaha ugomba kuba ufite nimero yo guhamagara mu gihe hakenewe ubutabazi bwihutirwa wahamagara rero polisi cyangwa inzego zishinzwe umutekano ziri hafi zikagutabara
nta gikoresho na kimwe mfite kirenze umutungo wanjye bwite ntabyo mfite rwose mu gihe ngize igikomere njya ku kigo nderabuzima cyangwa se naribwa n'umutwe mba mfite ibinini bigabanya uburibwe imuhira ndetse na antibiyotike
simpagarara nihutira kujya ku ivuriro kubera ko ntawe mfite nahamagara njya ku ivuriro gusa mfite parasitamoro gusa nizo zonyine mfite imuhira nta kindi nizo gusa mfite parasitamoro
igihe cyose numva ntameze neza mpamagara umusore dukundana akanjyana kwa muganga mfite parasitamoro gusa kandi igihe cyose mu nda handiye nkoresha imiti gakondo yanjye bwite
ibirwa bya sao tome na prinsipe igihugu kiri hafi ya ekwateri muri afurika yo hagati gifite umuganga umwe rukumbi w'inzobere mu kuvura indwara z'umutima ku baturage bacyo basaga ibihumbi magana abiri ni muganga miriyane kasandra jasi boges avuga ko yagenze ibirometero birenga ijana na mirongo itanu mu bwato avuye ku kirwa cya prinsipe ajya ku cya sao tome ashakira ubuvuzi ku muganga umwe rukumbi w'indwara z'umutima ibi birwa bifite ariwe muganga miriyane kasandra
mba muri prinsipe kandi ho nta muganga w'umutima tugira mpora nabyimbye ibirenge nabonanye n'abaganga kenshi ntanga ibizamini byinshi ariko ntibigeze babona icyo ndwaye muganga Cassandra niwe muganga rukumbi w'indwara z'umutima ku baturage ba Sao Tome na Principe barenga ibihumbi magana abiri
bimaze kuba umutwaro ndemereye cyane mu buryo binsaba guhora buri gihe niteguye gukemura ibibazo kandi ni umuzigo uremereye cyane kumva abantu bose bafashwe n'indwara y'umutima bashobora kunkenera
agerisandra suza ni umwe mu batekinisiye bakora mu ishami ry'indwara z'umutima ku bitaro bya aires domenezes
kuri ubu mugenzi wanjye amaze imyaka ibiri yaragiye kwiga hanze y'igihugu ni njye njyenyine urimo gukora muri iki gice cya tekinike cy'iri shami birababaje cyane minisitiri w'ubuzima serizio yunkwera avuga ko hakiri byinshi bikeneye gukorwa mu guhugura abakozi
twamaze kubiganiraho n'abafatanyabikorwa bacu nka portugal ishami rya loni ryita ku buzima ndetse yewe na cuba ku buryo twakongera ishoramari mu mahugurwa y'uru rwego tuzirikana ko ubusabe burimo kwiyongera uburyo bw'imibereho y'abatuye iki kirwa buhuye n'ubw'abatuye ahandi ku isi aho ibura ry'ibikorwa bya siporo kunywa inzoga nyinshi bikabije no kurya umunyu mwinshi birimo kugira uruhare runini mu gutera indwara z'umutima n'iz'imitsi muri sao tome na prinsipe icyakora muganga Cassandra avuga ko hafi mirongo itandatu ku ijana by'abarwaye bene izi ndwara badakurikirana ubuvuzi kubera kubura amikoro
dutanga randevu ariko benshi ntibabonekera ku munsi bahawe kubera kubura amikoro yo gukora ingendo hagati y'ibirwa indi ngorane ni uko indwara z'umutima n'imitsi ari indwara zidakira bityo bisaba guhora ku miti izamuka ry'ikiguzi cy'imibereho naryo ryarushijeho kuzambya ibintu biteye impungenge cyane
akano ga duce tu baturabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri uno mugoroba turongera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mwakoze kudutega abiri nadia taha na ingenieur cornelius nibo bari ku ruhande rw'ubuhinga bw'ivyuma kuri mikro wabashikirije amakuru muri studio ya gatanu yari jewe diana ninahazo turasubira saa moya n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru ngiye kubategurira